bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri sitidiyo ya cumi n'umunani muri kumwe na jewe diane na hazo indongo ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunzi ndabona ko nzoja mu gasho kubera amadeni y'abandi mba narakoresheje guhera ku ifumbire ndayitora ideni imbuto bampa ideni urumva hahagaze aho ikinyonera nayimbuye ngo ndihe canja mu gasho twebwe dusaba agashumbusho kubera ibyo bikoko bavuga ko ari bya leta atakuntu turi buvyivune kuko tuvyivunye twosanga turiko turahanwa turiko turagwa mu makosa
aba ni bamwe mu banyagihugu bo muri komini muhanda y'intara ya bubanza mu gihugu c'u burundi bagaruka ku kibazo c'imvubu zo mu kiyaga tanganyika hamwe no mu ruzi rusizi zigisibije mu kona imirima yabo no gukomeretsa abantu mu ntwaro ibubanza bati ikibazo twaragishyikirije ubushikiranganje bw'ibidukikije muri ubwo bushikiranganje nabwo bati si ibyo twikorana nimutenyenye gato iyo nkuru turayigaruka ko handi hato murabe hagufi y'amaradiyo yanyu tuza kubabwira kandi n'iby'urugendo rw'uramutswa igisata cawe nicitaho impunzi rcr mu gihugu c'u burundi ariko mbanze ndabwire muri make ko umugwa mukuru wa Centrafrica Bangi kuva ku munsi w'Imana wasubiye kugaragara mu bwicanyi aho umusirikare umwe wa ONU yishwe hamwe n'abanyagihugu babiri mu gihe abandi banyagihugu baharurwa mu majana bakomeretse ku muhingamo ku munsi wa kabiri umusirikare umwe wa ONU yarishwe abandi umunani barakomereka mu gutana mu mitwe hagati y'umurwi w'abasirikare ba ONU n'abasirikare ba Centrafrica bari mu bikorwa byo gukizura barasana n'imirwi yitwaje ibigwanisho ivuga ko iriko iri kingira muri karatiye ya P5 irwiriyemwo abayisilamu ku mugwa mukuru Bangi abanyororo bashika kuri mirongo ibiri barishwe ku munsi wa kabiri ejo muri Brezil bariko batana mu mitwe n'igipolisi igihe bariko bagerageza gutoroka ibohero ivyo vyatangajwe n'abajeje umutekano muri leta ya Para ayo makuru avuga kandi ko hari akagwi kari kitwaje inkoho zikomakomeye kate kari hanze y'iryo bohero kugira ngo gafashe imbohe nazo nyene zari zitwaje ibirwanisho mu ibohero riri hafi yo mu gisagara ca Belem ni muri leta ya Para ako kagwi kari hanze karagerageje gutera igisasu gisambura ngo gasambura uruhome rw'iryo hero abapolisi nabo baca batangura kurasa nk'uko bitangazwa n'abategetsi muri iyo leta amabohero yo muri Brazil arakunda kubamwo ubwicanyi cane cane iyo imbohe ziriko ziratoroka canke ziriko zitana mu mitwe n'abapolisi ahandi naho abanyororo bagasubiranamwo hagati yabo perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump yakuyeho ibihano yari yarafatiye chad bivuga ko uh, byima uburenganzira abanyagihugu bo muri chad bwo kwinjira ngaha muri amerika chad ni kimwe mu bihugu birwiriyemo abayisilamu abanyagihugu bavyo bari bahagaritswe gufata ingendo muri amerika vyagirizwa kuba intambamyi ku mutekano wa amerika ibiro vy'umukuru w'igihugu white house vyatangaje ejo kuwa kabiri ko igihugu ca chad cateye intambwe ishimishije mu bijanye no guhanahana amakuru na leta z'ubumwe za amerika ivyo biro white house bigasigura ko igihugu ca chad gikwije ivyankenerwa bisabwa ku mutekano wa amerika chad yari yafatiwe ivyo bihano hamwe n'ibindi bihugu harimwo nka irani libiya korea ya ruguru somaliya siriya na yemen radiyo ijwi amerika murayumva kuri efuperi mirongo icenda na kane n'ibice icenda na efuperi mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tukumvikanira kuri efuperi ijana na kane n'ibice bitatu ahandi mushobora kumva ibiganiro vyacu muca ku rubuga rwa interinete kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com ariko mutwumva muri mu ikambi y'abakongomani imusasa mu burundi muratwumva atankomanzi muciye kuri voa radiyo yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzaniya mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
nongere ndabahe ikaze uramutswa gisata ca onu citaho impunzi kw'isi Philippe- hcr filippo grandi yagendeye kuno wa gatatu ikambi y'impunzi z'abanyekongo ziri musasa ni muri komuni ya kiremba mu ntara ya ngozi mu burundi inkuru tubaza umenyesha amakuru ijwi ry'amerika ingozi jean bosco ndarurinze bosco filippo grandi yabonanye nande
ego Filippo Grandi arongoye igisata cawe kijejwe eh, im- impunzi abona amaze kubonana ubwa mbere n'abasanzwe bakora n'abasanzwe bafasha eh, kugira impunzi zishobore kubaho ah, abo- abo twita abapartenere mu- mu rurimi rw'igifaransa ba HCR yabonanye kandi eh, n'abaserukira impunzi ah, ari nabo ah, bashikirije ijambo nyamukuru eh, ku bibazo impunzi zifise ibyo bavuganye ahanini izo mpunzi zashikirije zashikirije ikibazo kijanye n'ingene babayeho ahanini bakavuga ku bijyanye n'imfungwa ko uno munsi baronka imfungwa zikeya cyane ni ukuvuga eh, ibiro umunani vy'ibiharage vy'ifu hamwe n'ibiro bitatu vy'ibiharage ku kwezi bakavuga ko ari imfungwa zikeya cyane izo nazo ah, baba babahaye ari imfungurwa ariko iyo babibahaye mu buryo bw'amafaranga bavuga ko babaha ah, amafaranga ibihumbi mirongo ibiri kuri buri muntu amafaranga akwiranye ni- n'amadolari indwi gusa bakavuga yuko ivyo bifungwa ari bike cyane kugira ngo bishobore gutunga umuntu ukwezi kose bashyize kandi n'ikibazo eh, c'amagara y'abantu aho bavuga yuko ivuriro bafise uno munsi ridashobora ku- kwakira impunzi zishika ibi- ibihumbi umunani mu gihe ryari ryagen- ryari- ryubatswe hari abashika ibihumbi bitandatu gusa bagasaba ko ryo kwagurwa bakavuga ko ndetse n'imiti rimwe rimwe ishobora gukena Eh, impunzi kandi zashikirije eh, n'ikibazo eh, kijanye eh, nuko ibikoresho bimwe bimwe bahawe ubu bisa n'ibiriko birahera Ah, bakavuga uburengeti eh, byo kwifuka ndetse n'ama- n'ibindi bikoresho bitari bike bakoresha mu- mu nzu bavuze kandi nuko eh, uno munsi ikibazo c'impunzi gisa nuko eh, mu nyishu- impunzi mu nyishu zirama eh, zo gutera ikibazo c'impunzi harimo no guhabwa igihugu kigira gatatu cubakira ivyo navyo akabona yuko ubu bisa n'ibi- Bosco.
n'ivyahagaze Mhm.
bitariko birakorwa neza Ego.
ivyo rero, u- ni bi- ni nk'ivyo umu- uwurongoye igisata kijejwe impunzi kw'isi eh, yashikirijwe n'impunzi hama filippo grandi yaheje- yishuyikiye abo banyekongo
Ego, ikintu cya mbere abishimira cyane cyane ku bijyanye no kubaho mu mpunzi yababwiye yuko eh, hari eh, eh, ico yavuze yavuze ati eh, le le nouvelle yavuze mu rurimi rw'igifaransa avuga ati ahariko haraduka injyane gushasha hatu- hatuma eh, hashobora ku- kwitabwaho eh, hakaboneka amafaranga yo kuhafasha byihuta atariko injyane ahabonetse injyane za kera bituma impunzi zaho zi- zi- zidashobora kuronka abazifasha n'ingoga mu buryo bwa vuba ari naco gituma haheza hakiyumvirwa ibijyanye n'uko bashyiraho eh, ibi- ibi- ibikorwa bito bito bishobora kubasahiriza Mhm.
ikindi babwiye nuko ikijyanye nuko bashobora karo- kuronka igihugu kigira gatatu co kubimuriramwo ko ari ikintu kigoye kuko eh, igihugu nyamukuru cahora kibakira ari igihugu ca leta zunze ubumwe za amerika ico naco kikaba uno munsi eh, gisa n'icagabanije cane abo cakira uno munsi ariko yavuze yuko ico kibazo eh,
turumva agatelefone ka mugenzi wacu muri musasa muri komuni ya kiremba mu ntara ya ngozi katamukundiye mudukundire ino nkuru rero tuze kwigaruka ko ku buryo burambuye mu makuru yacu ari imbere ariko tukivuga ivy'urugendo rwa filippo grandi aramutswa hcr mumenya ko kuno wa kabiri yabonanye n'umukuru w'igihugu c'u burundi mu nano yiwe yemeye ko agiye guhuza u rwanda n'uburundi ku kibazo c'impunzi z'abarundi bahungiye mu rwanda ibindi kw'ino nkuru turabibaza mugenzi wacu i bujumbura raymond zimana icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi yemeje ko umukuru w'igihugu yashimikiye ku ngorane z'abategetsi b'u Rwanda badashaka ko impunzi z'u Burundi zitahuka mu gihugu cabo Alain Diomede Nzeyimana yavuze ko n'ikibazo co kudahuza ku biharuro vy'abarundi bahunze igihugu cashikirijwe uyarongoye ico gisata c'ishiramwe mpuzamakungu yamusobanuriye ko ingorane zisanzwe zihari ngaha mu karere nk'aho oh, hariho ibirego bimwe na bimwe muzokumva yuko hari nk'impunzi ziri mu rwanda ziba zishaka gutaha mugabo bikumvikana yuko abategetsi bo mu rwanda bataba bashaka yuko ico kintu kiba yamubwiye kandi n'ibi ibibazo vy'ibiharuro kuvuga ngo eh, impunzi z'abarundi ziri hanze ngo zingana gutya na gutya ati ico nyaco umukirabe kuko ntibiha izina neza uh, ishirahamwe rikomeye nka HCR Filippo Grandi arongoye ishyirahamwe rirabi vy'impunzi kw'isi yavuze ko ashima ko hari impunzi z'abarundi zigera ku bihumbi mirongo ibiri na kimwe zimaze gutahuka zivuye mu gihugu ca Tanzania uyarongoye HCR yemeza ko abari mu Rwanda bitaborohera gutahuka avuga ko agiye gufasha kugira haba ihuriro ry'indongozi z'u Rwanda n'u Burundi kugira baganire kuri ico kibazo Je lui ai dit que c'est toujours un peu plus compliqué du côté rwandais, on le sait, mais je lui ai dit que namubwiye ko bigoye ku ruhande rw'u Rwanda ariko ko twabonanye na Perezida Kagame uno munsi tukaba tubonanye na nkuru nziza twumvikanye ko twoshiraho ihuriro ryo kuvugana kugira yige ibibazo by'impunzi z'u Burundi ziri mu Rwanda dialogue pour examiner toutes les questions relatives aux réfugiés burundais euh, au Rwanda. On a ce cadre, vous le savez, avec la turazi ko iryo huriro risanzwe ririho mu gihugu ca Tanzania ni ngombwa ko ibibazo by'impunzi bitorerwa umuti mu biganiro à travers le dialogue, à travers la discussion.
nayo ku bijanye n'ibiharuro bidahurizwa ko grandi avuga ko ivyo HCR itanga atovuga ko atari vyo ariko ko hariko harakogwa isuzumwa mbere yakoreshejwe ubuhinga bwa none kugira abafise amakenga ku biharuro arangire Alors j'ai dit euh, au président de la République, je ne pense pas que c'est des faux chiffres.
nabwiye umukuru w'igihugu ko nemera ko atari ibiharuro bitari byo ariko ko ari ibiharuro bitegerezwa gusuzumwa twarabitanguye mu bihugu byose biri mu impunzi z'abarundi kandi tuzobikora ku buhinga bwa none nosaba leta y'u Burundi gutenyenya kuko ni igikorwa gifata akanya dushaka kubikora kugira amakenga ahere kuri uyu canke uriya Mais on va faire cette vérification de la manière la plus efficace possible.
abajijwe nimba uburundi buzo kwitaba imibonano bagiye gukorana n'indongozi z'igihugu cy'u rwanda ku kibazo c'impunzi z'abarundi ziri muri ico gihugu icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu c'u burundi yishuye ijwi rya amerika ko burundi buzo kwitaba iyo mibonano murabwiteguriye cyane rwose nyine ushobora mukuru w'igihugu yavuze yuko igihe cyose iyo nama bazoyitumako eh, abasanzwe babijeje mu bushinganajwi nta- nta- hagati mu gihugu cyangwa n'abandi bose bashobora ku- kugira icyo batereye kugira icyo kibazo gitore inyishu bazogira inama hanyuma ba- bazorondera ikibanza kitari muri ibyo bihugu bibiri aho bashobora guhurira hanyuma ba- ba- bagatora inyishu y'ibyo bibazo ku birego vya leta y'u burundi ko hoba hari abakozi b'ishirahamwe hcr babuza abarundi gutahuka filipo grandi yabihakanye avyamirira kure akavuga ko ico abo bakozi batemera ari ugushaka gutahukana impunzi ku nguvu uyarongoye igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu kiraba ivy'impunzi kw'isi hcr yashimiye indongozi z'u burundi kubera zihaye ubuhungiro abakongomani bagera ku bihumbi mirongo irindwi na bitatu Grandi akaba yemeye ko igisata arongoye kigiye kurondera uburyo bwo guteza imbere mu kibano aho izo mpunzi ziri i Bujumbura Raymond Imana ijwi rya Amerika Imana arakoze amakuru y'impunzi z'abarundi tuyabandanirize muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho ishami rya ONU ribitaho RCR ryimuriye imiryango ingana kuri mirongo itanu n'itatu y'impunzi z'abarundi zari zimaze igihe c'umwaka mu mazu y'agategekanyo yo mu ikambi yo mu Rusenda abavuganye n'ijwi rya Amerika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barashima ko bimuwe muravyumva mu nkuru twateguriwe n'umumenyeshamakuru wacu Vedaste Ngabo byari ibyishimo byinshi ku miryango mirongo itanu n'itatu igizwe n'abantu ijana na mirongo itandatu ubwo ishyirahamwe rya seri ryayimuriraga mu nkambi y'umurongwe rivanye mu bihangare byo mu nkambi yo mu rusenda aho iyi miryango yari imaze igihe kigera ku mwaka wose ihora itaka ivuga yuko iba mu buzima butari bwiza dore ko hari n'igihe iyi miryango yanyuzagamo igakora imyigaragambyo isaba ko yavanwa muri ubwo buzima bubi tukaba tumaze umwaka ngaha n'amezi ata- atatu twicaye ngaha muri akeye turagira icyepfo cya ruguru tutajya n'udukurikirana tukaba dufitiye ingorane ngaha zi- zirimo zidasanzwe abana bacu ntibiga mbo abandi bari bacitse ibirara aba- abandi ba- bari baromotse kubera kubura iyo bajya niyo bava turashimye cyane kubera badutwaye muri iyo nkambi nshasha y'iwacu baduteguriye umurongo mbo twigishije tuzohakorera tuzokora imigambi baba baraduteguriye aha twari tuhabaye nabi ntitwagi- ntitwaronka icyo dufungura neza amazi ntitwayaronka amatwareti ntitwayaronka twitumamo twituma ku gahinga nk'ibikoko ariko ubu turashimye cyane kubera badukuye ahantu twari tubaye mu buja twari tubayeho nabi nishimiye kujya mu nkambi ya murongo kubera iminsi nari mbaze ngaha muri akeye nari mbayeho nabi mu buzima bubi abana twa- twabayeho nabi bakakanya bakagira imbeho bakaribwa n'imibu ariko ubu nako turanezerewe kwegera bene wacu bariyo kubera nako twumvise babatwaye tumaze iminsi ngaha twenyene turababara cyane ni ukuri ko twababaye cyane ariko ubu turanezerewe ko tuba tugiye muri iyo nkambi ya mirongo yashasha yacu natwe tuvuyemo inkambi y'abandi baguma ducunaguza abo ngaha bakatubwira nabi ni ukuri turabyishimiye cyane hano onye hariyo byinshi tutaronka nk'ubu abandi bariko bapakira amakotegisi ntiturose abandi baramaze kuronka twe tuca tubona umengo badufasha nayo kubera atari mu nkambi y'iwacu irambona ruka ni impunzi yari imaze umwaka wose mu bihangare byo mu nkambi yo mu rusenda nawe ari mu bajyanywe mu nkambi y'umurongwe asanga gutuzwa muri iyo nkambi y'umurongwe bizakemura ibibazo byinshi bafite bijyanye n'imibereho kuko bagiye kugira aho babarizwa nka twebwe turara nk'icyo gisaro cy'abagabo bamwe barara baryama bakitsa uku abandi barambuye uku kubera igisare cya- cy'aba- cya- cy'abantu bose bahuriramwo ntawe ushobora kwankira ingene aryama hariho abarara baravuga uryamye hariho abarara bicaye bakarara baravuga kubera bananiwe no kuryama umva ibyo byose urumva ni ingorane mu buzima bw'umuntu ariko hariya bagiye kuduha inzu za twenyene umukira muntu umwe azoryama iwiwe urumva hazoba akarusho benshi muri izi mpunzi zajyanwe mu nkambi y'umurongwe bemeza yuko bafite ubukene bw'ibikoresho byo mu nzu ari nayo mpamvu basaba ishiramwe rya seri kubagurira ibyo bikoresho ndetse bakanabashakira n'amasambu yo guhingamo icyo nosaba nosaba ko baduha ibirago bishasha kuko byaraheze n'amasafuriya yaraheze na n'amatara dufise nk'ubu turabura icyo dukoresha kugira tubone aho turara tugahiga n'icyo tworara ko tukakibura Mm.
je nashaka badufashe baduha amasafuriya n'ibyo turara twabasaba bakaduha imirima kuko twe twamenyereye kurima kuko n'aya mahera baduha natubeshaho mbwa dufise aho turima ibijumbu vyodufasha hazoza haje komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi yo mu rusenda ivuga yuko impamvu izi mpunzi z'abarundi zatinze mu bihangare turutse ku mazu izi mpunzi zizahitiramwo yari amaze iminsi yubakwa tubamenyeshe yuko iyi nkambi nshasha y'umurongwe imaze igihe cy'amezi atanu itashwe iri kujyanwamo impunzi zari zisanzwe ziba mu makambi y'agateganyo ndetse n'impunzi zari zisanzwe ziba mu bihangare byo mu nkambi yo mu rusenda redatse ngabo ku bw'ijwi rya amerika mu rusenda wo mu ntara ya kivu y'amajyepfo
hejuru y'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abanyagihugu bo muri komini impanda y'intara ya bubanza turi mu gihugu cy'u Burundi basaba bashimitse leta kurihwa imirima yabo yonywe n'imvubu zisanzwe ziba mu kiyaga ca tanganyika hamwe no muri rusizi zimaze iminsi ziyerera mu bantu ibindi kuno nkuru turabibaza mugenzi wacu ubanza diane ndonse abajejwe intwaro mu ntara ya bubanza bavuga ko imvubu zigera kuri zine arizo ziri mu kiyaya cy'uruzi mpanda cyane cyane ku mutumba wa murengeza uhana urubibe n'umutumba wa mpanda village ya gatanu iri muri komine mpanda bakeka ko zoba ziba mu ruzi rusizi maze zikadugana uruzi mpanda kuko muri kino gihe amazi yago aba ari menshi kugera zishike ku mitumba abantu babako abanyagihugu bo ku mutumba wa murengeza barimira muri ako karere bazifitiye agashavu aba ni bamwe bavuga ko ataco bazosoroma ku bw'izo mvubu umurima w'ibigori sara uriye wose urarangira hejuru y'ikigobe cya mpanda umurima wowe ufise nk'imetero nka mirongo itanu ku ijana ubona uzosoroma ibingana gute oya nta bigisigaye sarankuyemo jana namye umuceri aho ruhonyoye rurarisha kujya kuyinka rumva aho ihonyoye ururenge rwayo usanga rungana uko rumva umwimbu ntusubira kugenda gusoroma twebwe ngaha ntitukijayo kubera iyo mvubu imvubu ya mbere haraheze ukwezi ishitse muri iki kibanza abantu babamwo tukibutsa ko ari igikoko gishobora kubangamira n'ubuzima bw'abantu ikaba inamaze kurya umuntu ku mutumba wa mpanda village ya gatanu imusanze aho ariko arabagara umurima muri kino gihe ariko aravurirwa mu bitaro bikanavugwa ko ashobora kuba anarembye cyane aha rero umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya bubanza nitunga aster avuga ko haheze ukwezi basabye ubushikiranganji bw'ibidukikije kuza gukura izo mvubu mu bantu nta kintu kininiya turabona ko cyakozwe kiretse ko tumaze gutabaza ababijejwe mu bidukikije kugira ngo baze badufashe mugabo kugeza uno munsi nta na kimwe kirakorwa ziguma zonona imirima y'abenegihugu haraheze nk'ukwezi tubibwiye umuyobozi mukuru ajejwe ibidukikije turarindiriye ko hari icyo yotubwira n'uno munsi twasubiye kumutera akamo kugira ngo adufashe na cyane cyane ko zatanguye kugirira nabi abe- abenegihugu baca hafi y'aho ziba ziri akarondera abahinga baza kuzikura aho hantu ziri zigasubira aho zamye ziba kugira ngo abanyagihugu batekanirwe umuvugizi mu bushikiranganji bw'ibidukikije omer niyo nkuru avuga ko atari igikorwa cega ubushikiranganji gusa avuga ko bazovyigira hamwe n'abo mu ntwaro nyene babifashijwemwo n'igipolisi kugira izo mvubu zisubizwe mu kibanza cazo ariko hambavu y'iki gikorwa abarimyi basaba ko boca banashumbushwa ku mirima zononye twebwe dusaba agashumbusho kubera ibyo bikoko bavuga ko ari ibya leta atakuntu turi bubyivune kuko tubyivunye twosanga turiko turahanwa turiko turagwa mu makosa rero twasaba agashumbusho k'iyo mirima yacu zonye urabona ko nzoja mu gashi kubera amadeni y'abandi mana arakoresheje guhera ku ifumbire ndayitora ideni imbuto bampa ideni urumva hahagazeho ikinyonera nayimbuye ngo ndihe canja mu gashi ubushikiranganji bw'ibidukikije burahakana ko atanshumbusho imfashanyigisho ishobora gutangwa omer niyo nkuru avugira ubwo bushikiranganji afatira ko ata amategeko atomora neza akarimbika ivyo bikoko hamwe n'aho abantu bagarukiriza ibikorwa vyabo womengo hariho uruhongore ntarengwa rw'izo mvubu ku buryo bw'uko zirenganya karimbi amategeko acako aho rero naho tuca turabata imbega none nta gihe naho twosanga abantu bo baba baja mu ruhongore kama bakaja kurimirayo tuje cane mu vy'imivubukiro kuko wosanga bihamagara amategeko maremare ugasanga nitubungukiye twese baba bene gihugu cy'abanyagihugu ntibabyumve ko atajumbusho boronka ahubwo bibaye ngombwa hoboneka ifashanyo tumenyeshe ko imvubu isanzwe ahanini iba mu mazi ariko ikanatemberera mu mashamba yo ku nkengera zayo ariko muri kino gihe zimaze iminsi ziyerera zigashika aho abantu baba haraheze indwi ishitse no mu mabarabara yo mu gisagara hagati ca bujumbura umukuru w'umutumba wa murengeza wo muri komine mpanda n'impagaritse emmanuel avuga ko atari rya mbere ziyerera ariko uno mwaka zabaye umurengera turabona ko uno mwaka niho imvubu zisa n'izabaye nyinshi ugereranije no mu myaka iheze warashobora kumva nk'imwe ariko tugerageje kuraba urugero zigeze ko uno munsi wumvise imvubu zine mu karere kamwe uca wumva ko ari ibintu bidasanzwe mu bushikiranganji bw'ibidukikije basigura ko ivyo biva ku iyaga ry'amatongo hakaba n'amakenga ko uko kwagirwa kw'ivyo bikoko gushobora kubituma vyomoka bigahunga igihugu ku bw'ivyo umuvugizi muri ubwo bushikiranganji omer niyo nkuru abandanya avuga ko ibisata bijejwe gutunganya amatongo bigiye gushira inguvu hamwe kugira amatongo ahari asabikanywe n'abantu hamwe n'ibikoko mu ntara ya bubanza diane ndonse ijwi rya amerika diane ndonse arakoze mu kanya duca tubandaniriza ku kiganiro c'amagara y'abantu
indwara ya diyabete abantu bakunda kumenya cyane mu kinyarwanda bavuga ngo ni indwara y'isukari ariko mu magambo make kuko iyo ari isukari yabaye nyinshi mu bipimo mu bipimo bigaragara ndetse no ku mubiri w'umuntu bikaba byagaragara ibyo bintu rero biba umuntu bavuga ko arwara indwara ya diyabete iyo impindura impindura ni imyinya imwe mu mubiri w'umuntu inaniwe kuvumbura umusemburo witwa insuline uwo musemburo rero niba ushinzwe kuringaniza ibipimo by'isukari mu mubiri cyangwa se uwo musemburo yaba awufite ukaba udashobora gukoreshwa neza mu mubiri w'umuntu noneho bigatuma igipimo cy'isukari cyiyongera mu mubiri w'umuntu ni ukuvuga ngo ijambo nyamukuru umuntu yafata ahangaha ni iyo nyama yitwa impindura ndetse n'uwo musemburo usohora iyo nyama rero ishobora gusohora umusemburo mukeya cyangwa se ntinawusohore bityo rero ibyo bipimo bikaza kuba byinshi cyane mu mubiri w'umuntu nibwo umuntu avuga ko arwaye indwara ya diyabete ndetse n'agiye kwa muganga ibipimo by'isukari biba biri hejuru cyane ndetse hari n'aho agira akagaragaza ibimenyetso kuko umuntu urwaye iyo ndwara ya diyabete ibyo bimenyetso ni ibihe byakwereka umuntu ko arwaye diyabete
igipimo nyacyo cyakwereka ko umuntu arwaye diyabete ni uko aba yagiye kwa muganga bakamupima rwose bakamubwira ko arwaye iyo diyabete ariko koko hari ibimenyetso ushobora kubona ushobora kwibonaho cyangwa ukabona ku muntu ukaba wajya kwa muganga cyangwa se biragaragaza ko ushobora kuba urwaye iyo ndwara ya diyabete muri ibyo bimenyetso harimo kwihagarika cyane bidasanzwe kugira inyota nyinshi cyane idahagarara rwose ku buryo umuntu ashobora no kubyuka nijoro cyangwa se n'ubwo abantu babona wenda hakonje cyangwa se nta kintu yakoze ariko akaba afite inyota cyane inzara idasanzwe ndetse n'umuntu akaba ashobora no gukomeza kugira inzara arimo no kurya akagira n'umunaniro ukabije ndetse n'iyo bimaze gukomera cyane rero hari n'igihe umuntu agira ibicezi mu maso ntabone neza yagira nk'ibyago byo gukomereka yarwara igisebe ntikibe cyakira yewe hari n'ubwo umuntu ashobora kuba nk'uko twavuze kurya cyane ariko ukarya cyane kandi ugata n'ibiro cyane n'ibiro bigatakara kandi urimo no kurya ibyo ni bimwe mu bimenyetso bikunda kugaragara ku muntu urwaye iyo ndwara ya diyabete
none ibi bimenyetso bigaragara ku muntu wamaze gufatwa n'indwara ya diyabete cyangwa na mbere y'uko iyo ndwara yigaragaza hari ikintu yabona gishobora kuba cyamwereka ko akeneye kujya kwisuzumisha
yewe izi ndwara rero indwara ya diyabete kimwe n'izindi ndwara zitandura indwara bita indwara karanduye zihuriye ku kintu kimwe kandi aricyo kibi iyo ibimenyetso byagaragaye uba wageze kure warwaye iyo ndwara ni ukuvuga ngo bigaragara ku muntu urwaye iyo ndwara ibyiza rero ni uko umuntu yajya azisuzumisha nyine hakiri kare atari yagira ibyo bimenyetso iyi ndwara rero uko urimo kubitubwira iyi nyama y'impindura buri wese arayifite watubwiye ko Buri ushobora wese kugira arafite rwose.
eh, watubwiye ko ushobora kugira umusemburo muke cyangwa se ikagira mwinshi abantu bari bamaze kutwandikira bamwe kuri facebook bari barimo basa nk'abavuga bari ngo iyi ndwara ya diyabete ni indwara y'abantu b'abakire barya ibintu birimo amasukari Eh, abantu benshi niko babitekereza Ah, ndetse ndabagira n'ahantu babihera kuko usanga yibanze mu mijyi cyane kurusha uko tuyisanga mu mu biturage ariko nubwo yibanda ku bantu bo mu mujyi cyane akaba aribo wasanga wenda aribo twita abakire nk'uko urimo kubivuga hariho abantu b'abakire benshi batuye ariko no mu cyaro ahantu hose barayirwara ni ukuvuga ngo ntabwo ari indwara y'abakire ni indwara ifata abantu bose waba ukize waba ukennye waba umwana waba umuntu mukuru waba umugabo cyangwa umugore ni indwara rwose iboneka mu byiciro byose Na- nakubwiza ukuri nk'abantu du- du- du- dukora nko- eh, nko kwa muganga cyangwa se duhura n'abarwayi cyane izo nzego zose tuzisangamo abarwayi tubasanga mu bitaro by'i kigali cyangwa mu bigo nderabuzima by'i kigali kimwe n'uko tubasanga ah, mu bigo nderabuzima byo mu giturage No- ni indwara ishobora gufata umuntu uwo ari we wese aho ari hose Eh, aho twitaye ngo ni- ni indwara y'abanyamujyi byari ibintu abantu batekerezaga cyane ariko ah, ntabwo ariko bimeze ubundi mm, nk'abaganga uko mukunze kubitubwira muvuga ko kwirinda biruta kwivuza hari icyo umuntu yakora kugira ngo akumire iyo ndwara cyangwa se igihe yamaze kubona ibimenyetso bibe byahagarara ntazafatwe n'iyo ndwara ya diyabete
yego koko ko twe ko dukunda kubivuga ko kwi- kwirinda biruta kwivuza ah, kandi nabyo byiza iyi ndwara ya diyabete ah, kugira ngo tumenye ukuntu twayirinda cyangwa se n'ibintu biyitera ah, tubanza kumenya amoko y'ingenzi agize indwara ya diyabete kuko hariho amoko ah, byoroshye kuba wayirinda ariko hari n'ayandi rwose u- nta ruhare ubigiramo ukaba ushobora kuyirwara Na- ayo moko rero diyabete ifite ame- amoko atatu y'ingenzi hari diyabete bi- yo mu bwoko bwa mbere ah, iterwa n'uko impindura idakora uwo musemburo wa insuline nk'uko twahoze tubivuga
ijwi rya amerika wa washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda harakoze mugenzi wacu eugenie mukankusi yaganira na muganga simon pierre wo mu gihugu cy'u rwanda simon pierre akaba yaranonosoye iby'indwara y'igisukari mwumvise bariko barabayagira ko uno munsi mu kanya turahava duhana agahindukira ariko imbere y'uko dusezerana tubamenyeshe bimwe mu biganiro ijwi rya amerika ibashikiriza
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
eee mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nuko rero nshuti bakunzi saa kumi ntimuze gutangwa n'ikiganiro murisangaza ko ari kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe ibindi biganiro tubatumiriyemwo ni nk'amakuru avugwa mu gihugu c'u Burundi muri ayo makuru muzakurikirana igihe c'isaha cumi na zibiri turaza kubashikiriza inkuru zitandukanye ziza kuba zivuye mu ntara ariko no mu gisagara ca bujumbura igihe c'isaha cumi na zibiri nazo n'imwe igihe c'isaha imwe n'igice naho tuza kubashikiriza amakuru arambuye azovugwa ku isi na cane cane muri afurika mururanirwe rero mu banyu no mu vyanyu mwe mwariko murakurikira ikiganiro murisanga mukurikira kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu mwari kumwe na diane nahazwe kuri mikro muhinga bw'ivyuma innocent kimenyi na yajeni aho bafatikanije twemi tubifurize kugira umunsi mwiza
la meilleure musique et les dernières nouvelles.